Welcome back to another episode of Anyhow Podcast. You are welcome to the number one pigeon podcast in the world. We don't first record as usual. Temi don't forget to record us. Now we get to go again, introduce ourselves brand new. It's like say I go give you, I go give you this headphone and the recorder, so you go so, press am. So when you so, press, when you press am like two times, you go understand. Say So you know, you know, yeah, that's when they talk about. Uh, so uh, that stand with it just happened. Don't forget to like and subscribe. You know, sometimes when you talk about video people say. Imagine I say I go do interview for person now. Maybe I don't know. Maybe that damn good thing. I go do one interview. Uh, I can't finish that interview in like one hour. Yeah. They can't see the director can't see cut. Mm. I can't press the camera. I can't see say red show as I press cut like this, I can't see red you. What do you mean? Ah, God, I just had a record with that. <laughs> so I not even record scenes. I don't even record scenes. <laughs> I like I don't talk anything. You go talk. Oh. Me, I not go talk. Oh. Is it go happen? Me. I go leave her. When they don't reach us, when they edit, they're going to say, "Wait, this fine? Where this part? But don't say we record this part. Like, this part supposed they don't call me. I'd be say Alpha, I've say we do this part, we do this. I say, maybe corrupt. <laughs> maybe <laughs> maybe something happen I say because I record them. Oh, and then very short, maybe that part where like say, you just talk to something, they talk to something. I don't agree. Plenty they talk, they just you just find it. Maybe they don't record all the data, don't, data, data, don't better. record go. No, I know if it go. If that thing never happened to you, like as especially they do video, it e go happen to you like once or two times. Like we say, so because of that, I go really Now, why that thing always ways happen, we say we don't record like some few minutes. I they always check because even though I know say I don't record most times, Is I could just still check. Yes, Yeah, so because me not be say you go do one full one hour of like uh, we say they call them like you recording now. Contact you say I don't record. You know it don't happen before safe. It don't happen before. Uh, maybe like beginning. Yeah, it don't happen before. It don't happen before. But I'm not sure saying now one hour. Now just a couple of minutes, like fifteen minutes yeah. or something like that. No. So we just start again. Maybe. No be one hour, one hour long. If you do one hour, would already record the whole podcast with that now? And well, you could just use the camera audio like that. You could just, use, <laughs> yeah, nah. <laughs> you could just use the camera audio like no, that. But we, we must still go again. Yeah, That's no, the funniest thing. We must go again. You should say Tani don't come outside. That was say she be gay. But not be news. We don't be talking for this yes, podcast. Yes, now me and you like, don't be news. We talk as Tani now. Oh, but more know they talk like say we know the gay. Wait, wait, wait, eh, wait, but not be news like that. Like yeah. but she come outside dey talk say this her new song i no even lis ten to the album to be honest I know they. I know how you want to listen to an album. Many people they listen to full album. Oh no, that's why they listen to music. If I see person now, if say this person get like new song, mm. if they talk to the album, then the album I go listen to. I know they. Mm. Now why they tell me? Now why they tell you sometimes when say if I they stroke person song, now you go tell me say oh you stroke. The... Now because I don't listen to the, everything and that's The whole thing just maybe not two song now it makes sense. Sending the banner back, the talk say I'm chasing the rainbow, rainbow. Relax. But now now to stay common with that. I ah, want to make it come. If you say you go come back, I got to say big e no dey legal for the country yeah she not be every time she did in nigeria now. e no me, no. The day wey dem wan put chapter follow you they go put chapter follow you so so na why na talk she come out be that that one be come out now. no that na coming out too. Oh. she say she the chase rainbow say one thing one thing one thing join but not be even bad thing if the girl even actually be like not be bad thing na na normal life at this point na no not be me i no even i feel like say the fact say they make news eh, for me i feel like say. you no make news na just a few people na just dey talk. oh he, he sort of be na twitter i see am now. Uh, okay but na but like normal life in a way for me now she like she no be all those say she dey bend her back they talk all those ones like. which one be bend her back. the way they do for the video you know what the video. oh i never see the video you dey bend her back. oh they her back for the video i never see the video. and ma no be the video i get for here na just picture. But Nathani doings be this normally now. This guy. No, now nah, bend it back too much. Nathani doings be this now. Back copy like say get gallop. Hey God, I like, beg. Road to. But Nathani, Nathani normal doings be like you never see that. Say road to Abiyokuta. You never see that. Hey, hey, hey. You never see that video. Yeah. Uh, eh, she, Nathani doings normally be that. And based on say maybe she wear oversized level most sense. So you know it's what they say. Bend her back. It was say the shades rainbow. See, but the thing I say, if she dey fall gay. na better thing sef. why eh? why na better thing. sure. no i dey i dey look am from the past i wan give you give me perspective of worry boy. no no be even that one sef if you use two um, wood take rub yourself like this mm -hmm. no be fire dey come outside mm -hmm. wah fire. see just talk na na nonsense e no make any sense. two toto e no make sense e no make sense. na me. you see you dey talk na it make zero sense like you just sit down for your own word. You just like, create scenarios we don't make sense. <laughs> you don't make any sense. and but yeah, make I tell you one once you will understand. When I just feel like see you don't need Last a border. we talk about today. This episode we talk about today. But today logo hates this. this podcast, <laughs> now you now. You she don't see who they talk about her. Now you now. Who they talk? I know. I know talk about. Last week now you talk about Teddy now. did I talk about her? She, no be you talk say wetin you talk again o. you just put put var for this place. when this guy talk about turning last week o oh, he guy talk something about turning na when we go use dey talk. sure. i no remember. i no oh! remember. oh no na him when he talk say she chop two turkey with rice and everything na you na. no be me o oh, na no be you play that video. <laughs> no you play that video when you tell say she lose weight or something like that and she dey talk say she oh i don't. na you play the video na this guy go dey put everything for my head. <laughs> this guy this guy all cast. Is it that you talk out. Then you know this podcast, we hate only this guy. This guy that is steadily they give us gist about you. But your I don't know the gist, I don't eh? know the girl from anywhere. I know he talk this. This was what not sweet gist now. She not be bad thing to talk about self. Should... Why have you seen a sweet gist? Why is sweet for you? See, you understand. Say she be gay. I don't see any any any wrong thing or whatever thing is that you say omo oh, two two two two come together like wah wah wah wah wah. Now go zaya. Abeg. Sure. They no go fit even get belle. First of first of all, you see like I don't know why when people they talk about like people where the like same sex for example now like say where the dey relationship now. Why be saying that sex be the first thing where the go people mind? You know they think of like so if me and if you see me and girl now, you they always think I say oh this guy is the knack. The first way they think of. Yes, now. Really? What do you want to think again. See, I see one guy now with one girl where set. die. You know, they think of say they knock. I just think of say, oh, and they look their dynamics. So oh, they sort of get like good relationship. But now, what thing they think of be that? You, you not be normal person. Actually, we say I not be normal person. Not, not, not the normal way you supposed to think be that. Think say they get good relationship. What they concern you concern their because relationship? For make I give you an example. If you date with person for ten years. Sure. wait if you dey with person for ten years mm. una no fit fok for for one year out of the ten years like the total number of time una dey together yeah. no fit reach that the number of time wey una fok no fit reach, no reach one full year days. no like if you can no fit eh, no fit reach three hundred and sixty-five no be number of days uh, like the number like, of time uh, e no fit reach e go reach e go pass e go pass three hundred and sixty-five now for you. no be the days na the no be the like the total the, time na the amount na dey talk na. jesus christ the number amount of time go pass na wetin this one dey talk. Uh, wetin you dey tell me you go i know say people really fit fuck one year if you dey with person ten years you fit fuck two three years no comot. one over ten of the time mean say out of one day now una go dey fuck like that kind maybe that kind minimum of like that kind twenty-four hours two point four hours every day. ten years out of ten years you go fit fuck one year. na lie two years you no fit. i dey tell you say you fit. you no fit you no dey just dey argue nonsense argue like you, this you fit well well well well. maybe you fit talk say the five years you fit work for like maybe six months e go still dey shark you that time ten years no na no fit do ah, that kind thing. your first two years of the relationship first na all fok no <laughs> other thing una no dey really get to know una sef um, one kind knowing that one una just dey go off import. the first year na just to dey shop una sef dey shop una sef yes na you no know. but e no go reach e no go reach one year after ten years After ten. tell guy See. No, do you know if, if the number of times? Mm. No, I, I agree with you. Should but for total time, you know if you reach one full year. Now what did I tell you? tell you, tell you so waiting they waiting that they do for that ten years. Now on an actual relationship, the relationship between owner the una dynamic between una not start until like three years. he say no start until like three years people wey dey marry say the first year when the meet go. that kind marriage half of them they get issues. <laughs> Talk your truth. Yeah, not to say not get issue now, but half the ones, of them the ones wey not get issue get go, issue. the one wey not get issue go. Those ones now a special case, and if you even get issue still for front. No, everybody they get issue. Even good marriage they get issue. So mm. not be that will not I be. I know, but thing. see, the first year na knocking, knocking. Wetin dey talk? the first day na fucking fucking like una dey talk o, oh, but all those talk they dey even really enter una head well. una go dey ask yourself things o oh. una go dey ask yourself say oh what's your this what's your that oh where you eh. una go no be say una dey ask yourself and no be say una no know yourself o oh. una know yourself o oh. but you go surprise say the third fourth year the all those like things say, eh yeah, you go like say i no even know this you go tell the girl say or the girl go tell you say my favourite colour is blue you say blue no na you dey follow her dey argue you say no na i feel say na pink na because those time when she dey tell you Wetin just dey dey your head na? Some say na I pain you this night. <laughs> na just the way. Na you dey think like that. <laughs> you know the amount of things wey I get to learn about my girl by the third year again. I learn everything again. Where they stay, where everything where come from, his name. his birthday. <laughs> oh god and then every single thing again because the first two years you no dey lis ten i no dey hear nothing na only ben na the ah, <laughs> ben na the ben na like beans na the only thing wey dey my head shoe i no understand how una do the shoe so as you meet the girl you just wan dey you wan dey study am like agric or like social science. the pro the problem be this whole thing. or like cn one oh one you just wan dey dey study am you go first dey freestyle na wetin you shoot. i understand wetin you dey talk but the problem with this the way you talk now na say like e just show say anybody wey you don date before na why i understand wetin you talk last week say anybody wey you dey with before now say na play you dey play because maybe you no dey with them up to like that kind three years so you no reach that level you go even know them. na you wey dey go serious dey look dey look people you just dey serious anyhow. why you no go serious. you just meet person you just wan dey serious you just wan dey serious dey serious. but why you no go serious think am. Huh? Sure. Yeah. Why you don't go serious? If you feel like say this person here correct. How you want to not say here correct when you just after like one year I couldn't say correct more now. No. I just need I just need proof say here correct more. It does now nah, waiting those day be that. No. I did talk like that. Wait, I want to ask you one one one no. funny thing. You and your girl on the talk before when she tell you say ah, when I meet you now this thing and this thought I get about you and you come not look and say and you know tell me this thing. You, she, that thing happened to you before. Say she gets specific talk about me. Say she don't think about you one way and now very funny doings. Like say, you go back like say, why you never talk this thing before? Wait. Definitely, but make I understand the question well. Oh yeah, now maybe maybe you and your girl the talk now and mm. she tell you say, Omo, when I first meet you that time, Omo, I, I just I look like say, Omo, this guy not really. I just they use this one the pastime or something like that. Or she just give you once way you be like say no. no your guy say they use the pastime. I just give you as a my guy no, no, you that. No, I they, I they give you something where they ridiculous. Say they use it the past time. That's a red flag. Which, which, which, That's why, a fucking red why flag. Why not be oh. red flag? Step in more no. go they more go they treat the case. <laughs> This are not this serious. No wait see how they talk. I just they look for exaggerated. Now you go be use your girl the past time. Say your girl go they use it the past time. Why your girl go they use it the past time? You be shigolo. You sure? <laughs> I they give example. I love bigger land. Or oh, when she tell you say, or oh, when she meets you. she dey she no sure say una go work out something like that. Eh, no that one na normal life when you meet you you fit no sure whether una go work out you fit just be say you just like the way you be you just like your doings all those things that one na normal life uh, you fit no sure now i no sure say any girl sure say even my girl i no sure say she sure say anything go work out that beginning part i no expect am to sure if she sure na be say she be miracle worker she be susia. what if she dey give you if she dey give you the doings like say she dey sure see, oh, like, they <tsk> looking like, see, ah, this one don't, this one this one don't sit down. Even oh. give me, I know say I know they give her. So, <laughs> she just they give. you don't understand. She no, but, but I feel like say no be the example I will give you that. And they look for, I don't want this specific to my own example. <laughs> tell me now oh, make we know what people go do for your relationship. i don't no no be that kind no be that kind See, but you just tell say, me oh. e just be like say when person tell me something and i feel like say you don't think like that <laughs> so they think like that all these years. I, don't know say they think like that though. Because me, I just like say, oh, like everything they come, like say if something happen now, you go just tell me. So that kind. No, girls they keep things well. well you say if something happen, she could just tell you. Why? No, no, because see, na the demeanor when I don't perceive that say, oh, this person sort of they tell me most things, but I can't realize say why you gonna tell me, say, oh, I know they tell you all these yes, kind of things. That, yeah, they keep things, they lie. Where where especially when they dey inside relationship they dey keep things from boy and they dey lie well well as una dey go they go come dey tell you all the truth small small small small small small they go dey tell you all the truth but for the first couple of whatever yeah. bruh they go dey lie dey keep things no girl go fit come outside come beat the chest talk say from the beginning i don dey honest e no do some lying with some she was like even if you no lie no go tell you sha no at least the truth no go dey revealed to you uh-uh. she they go dey keep things from you well well well well well they go dey observe you they go dey observe you they go dey know how they go dey how they go take play especially old girls young girls fit even get as they dey do they fit even open up small but old girls old girls must lie they must observe you they must try to rigmarole around you dem must try to first give you wetin you want hide wetin you no want like dem go first try to pattern diasef in a certain way even if dem dey try to even say okay i no be dat kain person wey wan see their normal instinct na to sort of find one way especially if dem know say okay i like this one and you never and you yourself you never show dem but you know, ma tell you boy dey quick dey reveal himself pass girl boy now immediately you no go you no go reveal yourself to yeah you go still you go still dey form all your nonsense character you, you no go carry am show as yes, show yes you go keep am but by the time you don weep once weep again weep again weep again weep again weep again once you don dey weep reach thirty times forty times you don come inside you don do everything you don piss inside you don shake your waist inside everything <laughs> this one sef you no get to do with you no get to do with days or weeks or months You just get to do with how many times you don weep mm. once you don dey weep that constantly before you know you don dey reveal yourself you no fit hold am again. so the weeping dey attached to your trust abi wetin abi na na e dey make you release your trust. eh na na e dey make you dey bring all your boundaries down if you no dey weep get make get example if girl tell you say una dey relationship and she tell you say we no dey weep in the first two years na the way i don sign am with myself and god and my parents that boy, he they expose himself fully, give that girl. It depends though. He not really there. If my if my own kind doings to be that, yes. Mm-hmm. Because I know people waiting like that. I they tell you, then they expose themselves, give themselves. Who tell you that one? I they tell now, you. Now what is sense? I they think about this thing like a this. friend like that too. And he get the they need they weep. They know they really tell themselves true. Serious? Yeah. Fuck must just make you release yourself more. Now just the way it be. <laughs> Literally. Should like <laughs> well, I don't, yeah, I don't, I don't know what they talk because I feel like, I feel like, say, I understand what they talk because the more you the fuck, eh, the more you they feel like say, oh, no level. Yeah, I understand no what they talk. No, understand no what they talk, but I feel like say, no level. people, people there maybe say they marry themselves after like two years and they no get like their relationship na non-sexual relationship till they marry themselves. wetin they go dey find out inside the marriage eh? so kind times say the guy go just go in eh, office like this na he go say hmm? hmm? na so she be i no know but for two i fit understand sha you know why because first of all be say most people now when if you dey with person for like relationship where you say na dey live with una self or something like that you go see things wey you never see with that person. and you know say once una no dey work well well. una no fit dey stay together. no be say una una fit dey stay together. oh una no fit stay together. Should... because wetin be the point una no fit stay together. no una still even fit stay together but that dey tell you so like una no go e no go e no go dey so. una go dey so formal with each other. yes e go be formal thing e go e no go be like if they comot for their ass go their friend ass when mm. they dey mm. fok when they see wetin dey go on for there those ones they go dey so free mm. they feel those ones fit dey spit for their eye <laughs> i dey tell you na just the way fok be fok dey sort of you know how nasty and slippery and slimy fok be like you already feel like say you don see the nastiest the dirtiest side of this person so automatically this person fit dey shit you fit dey toilet with am you feel like una go just dey. Yeah unnecessarily free with una sef mm. because una just dey fuck anyhow ah. so kind times wey you go dey fuck girl when girl uh, toto go make that uh, farting noise that messing noise you go don already dey used to that thing when you don when you don already mm. give doggy to the point of like say when the girl go actually mess for your present e no go come look like say oh be like oh. disgusting thing to yes because when you dey fuck when you no wan hear that kind thing you no mind am e happen you no understand so with the day wey she go just lose guard maybe as she dey sleep dey sleep dey sleep dey <laughs> snore dey snore dey sleep you go dey look am say na wow <laughs> your girl go dey sleep dey snore oh, better God. grandpapa snoring eh. before you know your mess show <laughs> but see i dey tell you eh I tell you, eh, no you know if you, know if you break up, you know if you break up at that Why point. You break up because say person mess. Some people now they tell you now if you never fuck before. I person mess for you. And the girl is snow guy strong snow for now she mess joy. She go look and say I can't take this. Oh. <laughs> I can't. this guy. Eh. You look and say I can't. I I I, I no no no no no. You will tell your guy say no no no see see, brother, I really cannot take this. I'm not kind of people that must speak English. <laughs> because the only people that speak English too much, now they mumu this mumu. No be mumu this guy. See, brother, I really can't take this. No, what you mean? Snow? And then you mess? <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no. But this day, dog, no be mumu. Na person personal decision say e eh? no wan run this level. I can't take this. Shu? It's so nasty. Shu? But who dey fuck steady? when you no dey give your girl head you no dey put your whole mouth your whole nose when you dey give your girl head your chin e go collect e yeah all yeja and yansh no be no be oh, toto e dey yansh yansh wey dem dey bring shit from oh, yansh all year dey yansh and if you be person wey be like say you be really person wey dey go in you see that demarcation that small demarcation between toto and yansh you dey go lick their joint say you dey go in you dey leak that small demarcation join eh? so like you don already face everything true and but nothing, wait all this thing wey you talk nothing sexy wait make i make, make i make i carry you come back all this thing wey you talk go now e no still mean say because say you dey you dey do like this you dey do like this say one person go open up people na people go still be people regardless. no but the majority now we dey talk about now. which one be majority You never see idiots wey full this country. And the majority we dey talk about see once you dey once you need dey fuck your girl on a regular mm-hmm. una get many things wey una no go open up about na just the fault. Oh, yeah, wait make i give you one instance married men for mm. example now wey be say the woman now they feel like say okay i no want me my husband cheat so anything wey the man want he dey do am but the guy still dey go outside go cheat like wetin be him problem why he no fit even talk with him wife say no be no be the issue no dey no dey call cheating join i don tell you why you say no be cheating why you no call cheating join cheating na handshake leave cheating alone hey god you no need to dey talk about cheating like say na one kind thing why you say no be one kind thing if your papa no cheat your papa friend cheat your papa brother cheat na normal life for this life wey we come Yeah, everybody. So why it can't be normal thing? Why be say you? Why people they hide them if they're normal thing? Eh? Why people they hide them if they're normal thing? Some people know like me the other person know, na based on. Eh, what if na if you no want me the other person, person. no why if na normal thing? Nigeria igbo no dey illegal but igbo na normal life. na na the way cheating be. hey god I abeg. igbo na normal life everybody dey. see as you don equate this thing now with something wey dey illegal as cheating no dey illegal for for the country. for relationship cheating dey illegal for no, who dey for who dey wan one uh, relationship yeah. e dey illegal na illegal thing to do for if na if na if na country be that if na mm. constitution be that it's illegal to cheat but na one of the things wey dey allowed even though. e no dey allowed wetin this guy dey talk. e dey allowed my how brother allowed cheating na handshake no dey talk am like that sure you no know, fit go compare cheating with this one wey we dey talk so na two different things sure This one no wait some people Nah, some people some people some people now I could go find babe now tell babe see um, my wife no dey lis ten to me she no dey understand me all those kind na why na in justification of cheating be that na now eh, na the kind example wey I dey give you no, because now say na I no fit because dey they say and am say I no fit open up to this person now all this is where I dey go through lie. That one just a lie. That one a normal serial cheat. And to be serial cheat na, na one of the habits where you could just get easily. you know so na habit wey be like say people just boys dey get easily even girls girls dey get am easily like na na very normal thing to get why be say na normal thing why you dey call am normal like this e dey normalize cheating like e no hard to cultivate the habit of cheating why e no hard e no hard to cultivate the habit of cheating na why if you put ten people for here all of them dey cheat na just maybe one na no go dey cheat and in some cases all eh, the whole ten dey cheat the whole thing because na very simple habit to cultivate you no understand even small pikin sef wey dey follow one girl dey do and dey follow the girl dey do once you see another girl wey don try go follow the other girl go like na normal life one girl no dey reach one one boy no dey reach some kind times eh. oh, uh, no but na na very simple thing to cheat no be one big thing because na very na bad habit o. Oh. Yeah na bad habit to to get o but e dey very simple to get e easy to start to dey cheat than e be to dey start to dey smoke smoking dey hard to to do to learn and all those things for your lungs but once you fok once when you see how sweet that thing dey and this girl be like this be like that be like that you see another girl wey come be like this be like that be like. but you no be you last week na you talk say everything na the same thing. everything na the same thing still na na body part na no change should that na normal life but cheating na very simple habit say you you now wey no cheat at all na very rare thing na very rare thing to see but we don dey cheat dey come since we be how many years like na very and that i no be even cheating because you no really dey friend the girls you just meet one girl today una just weep una no talk again that time phone no be thing mm. before you know you meet another girl next week you fork again you shit on that girl no na you never talk to am since na na no get any anything written on paper no. Uh, but you ask the girl out na the first True. question be that. ah uh, how you wan take fok her if you no ask her sure how you wan take fok her if you no ask her oh god sure what the fuck like. Uh-uh. your own eh your own your own this thing your own this eh like first thing na left First thing, yeah, uh, this, was great squad. I mean, a word for you for Yaba First, uh, will you be my girlfriend? Yes. Don't leave me. Oh. So you will not meet any other girl. Yes. You know. Yeah. Promise me you will not leave me. I promise with my life. <laughs> you will not leave me. Oh. I will not leave you. If I leave you, let to jam. <laughs> are you sure yes are you sure yes as they say yes you dey zip down They go you dey really pull ipa into Now just remind you to just zip down Now one hand you they use are you sure see i will not leave you i will not do anything i <laughs> promise me i promise with my whole life as you put her inside everything will finish. but why she no okay yeah phone all day. so you fit no see way to call you she, but. na <sighs> nah. na I just, I just want, na very simple I just, habit I just want to move on from this your this thing. It involves my head. But a very simple habit to cultivate. No be hard habit. Na bad habit o. I no say make anybody So make I tell make I tell make I tell you one very funny thing. No shit on your girl o. If you get the will to to fit they faithful, they faithful as much as you fit. But it e no be easy thing to even see they faithful too to be honest. Like no be saying na na one easy thing say oh may you they faithful may you no shit on your but wait make i ask but you but guess easily for guess dey faithful to be honest e dey just a little bit easy if boys own e dey difficult like eighty percent girls own e dey difficult like seventy percent i feel say e dey just like ten percent easier for them to dey faithful why i talk like that na because i feel say them dem dey dey emotionally involved unless some other ones wey be crazy, wey get the exact feelings where boys dey get and if you be gay, wey get the exact feeling where boy dey get too bad for you e mean say you be he goat like us uh, but you don't put yourself for inside that no mm, because i i don hear that people they talk say oh some women be like emotional beings and why they hard for them to tell. like some women they tell you say like she they they attracted to physicality like a lot yes many many she goats dey too many many of them. as dem see boy like this. They don't they salivate all those incarnations, they, they get all those spirits inside them. Wetin Kardashians. How they on those? How did they collect most, bullets? Most of the the influencers wey we get for nigeria wey be guests hey. celebrities many of them dey get all those all those she goat spirits inside them una go dey reason, una go dey look dem dey feel say why this girl dey fok like this? why this girl dey do like this? why this girl dey do like that? the reason why i dey do like that na because e get some she goat inside am and make i tell you when girls some when some girls dey get that she goat spirit inside them. when some of them don make some money from something some girls when dem feel say dem don make some money for something dem dey feel say oh i dey independent i dey this oh <laughs> okay <laughs> okay you dey live for their mind eh? you dey live for their mind how you take know. i dey tell you say na so all these she goats be i say oh so now. Nah, I fit see boy now. Oh, oh, to fuck the hungry me now. What if I just call this boy? What if I just tell na exactly wetin boy go do? When boy go just. Oh, I just tell you, you dey equate am to how boys dey behave like. Yes, na. Oh, okay, I understand Many girls dey behave like that, but average girls wey or oh, make i no say average girls girls wey wey live a certain way wey live with their parents wey their parents train well wey wey go school well wey their parents get reasonable money where they work where they where they put for one kind line mm. they mostly know the two they get all those kind feelings not say they need to get to but many of them maybe they need get all those kind feelings so much but if you see girls especially girls wey sort of make money through social media all these una influencers uh, like hey go on. hey i don't. i don't dey think am see say e go mention person name i don dey think am see <laughs> before dem go give us problem believe the name this time i gree say make you believe the name this time i gree say make you believe the name believe the name but all these influencers dem ones dey be like who go get all those character wey be like say dem go just dey dem go just say oh dem dey feel honey make dem call this boy like dem feel say because of say dem get money. no but you you know you know you look at i know say you no fit dey think like that because you know you think you know you think towards feminism at all for your life. Uh. your own na the highest level of toxic uh, masculinity but think am go decide say some of these people dey e fit be unconscious thing no be like no be conscious thing but they dey behave like this say no be how men dey behave this this me sef as i don get money na i go do anything when i want. na dey tell you so ninety percent of them. because they maybe na their own form of empowerment be that. ninety percent of them they dey look am from say na wetin. men dey do when they get money be this. na only ten percent of them na be actually freak freak. Mm. wey be like say they no fit control their self because that thing wey man dey do not because of say anything na say they no get control over that emotion and that feeling you know understand many of them they dey so weak they no fit control their self. Mm. once they dey horny They ready to do anything na why they go stupidly give you their money mm. stupidly give you anything talk to you like say you be queen that moment before they fuck once they don fuck finish now nah, let's say they come to their senses then they come to any stupid sense say just be idiot you no fit control their self you no understand na few guests na dey dey that stupid and that idiotic wey be like say they no fit dey control that feeling yeah. the rest of them dem fit control the feeling o mm. but dem just wan feel like dem dey empower their self say oh eh i get this money i be independent bitch this that that that say so i fit call i fit call this person now call work you know the craziest thing the craziest thing na say if you like you feel like say you dey empower yourself and everything when you call that he goat when that he goat fork finish mm. when he go i no care wetin be una uh, transaction for the thing when he go the he goat when he go back he go still go tell him friend like say na him na be the one wey dey empowered na him na dey call o oh. na dey call am say are you at home <laughs> because na so boys dey call girls now say hello what's up this na girl wey you just wan fok wey you no mm. like oh, what's up mm. are you around yes um, How long will it take you to get here? Uh, a couple of minutes. Okay, no problem. Just use your um, Uber pay. Okay. Bish. Back, back, back. Transaction don't, do happen. Mm. When they get, dey go now, inside motor as she they go, she know say a transactional thing na just go on for you. Mm. Like she sort of understand the the whole dynamics yeah. of this thing. But if now a boy, now they call say, hey, come. Yeah, uh, what you did? They asked at the smoky bowl with my guys. Say, hey, eh, say, yeah, come now. Say, nah. Say, yes. Say, okay. I'm coming. You pay my taxi. Yes. Okay. As he go, come back. That guy go dey tell all the guys, say, see, actually see Ramsey Noah. You don't get style reach me. You don't get style reach me. See, no try me. Oh. know I just whip so. I just weep. Oh, See, I beg am. I beg am. For a man now, na him na still bend. Yeah, he go dey feel like say na him get doings. He go feel say na him still get doings at the end of the day. Get understand say they just use me to play one kind monopoly for here. <laughs> but boy, <laughs> boy, they just they just so ignorant. are so stupid. They're blessed. They can never, ever. See, you never understand. You feel call boy, tell her, say, make you stand your front. Say, dance with your balls out. Shake your balls. You go play with the balls, everything. The guy go still go back, go meet the go girl. Stay, go, still go make mouth. So I dey do work. I dey shake. None of my, my big brokers. I dey turn and say, she dey say, wow. She dey say, wow. Say she never see this guy prick before. I dey do her like this. I dey do her like this. <laughs> you know you make this shit up for those guys <laughs> see dem mumu come outside for helpful you cannot you cannot even write this shit down out if they tell you make you if you make you screen write that kind of thing and you be girl eh, you can never screen write wetin that guy go dey tell you guys if you go go like if Gena wanted wan dey truthful to to her friend now eh, she go dey so truthful and and so emotional about the thing say i really like this this guy but I know he does not like me. I know I know he always just wants me because of sex and because of this. Boy, Jesus Christ. That guy, he goes there so over the moon. He goes there so over the moon about the whole transaction. Now just the way it be. Unless maybe you go go meet boy now where be like say, you know, they all those line mm, at all. Yeah at all at all then that kind one go just be idiot immediately you call am say when you tell am say ah come this you tell you say come come do wetin hmm. when you dey talk hey you if you no fit come allow me rest you sef come na why you no fit eh, come inside why you no fit come i do something for here you just tell me say come i no understand o shoot my umbilical cord and your own dey attached to each other which one be come you no even ask me that. i dey even do one thing you no even ask me i wan take come say eh, i'll pay your taxes for this i don't want make you pay taxes for me why you going to pay taxes for me true and i see for this podcast menism when they talk say when they talk say um, borrowing money from girl oh yeah i see that clip Now this is money. i see that clip. Mm, when they talk say borrowing money from girl they no even talk the thing well safe. like borrowing money from girl na taboo guy no dey no dey no dey do all those kind things o. Oh. guy not all this thing o. eh na taboo. taboo. wait person still dey tell me something like this yesterday about say e get girl now and the girl already know everybody no be say the girl know so the girl now dey tell her so the girl dey form open relationship. Hmm. say they dey open relationship based on say she just wan keep her money low or something like that but her friend dey tell her say everybody know say your guy na idiot already <laughs> everybody knows this guy na idiot and then this guy dey always collect money from this girl like say tomorrow no dey o oh. mm. like he always dey collect money. see na only stupid ass guys na dey go collect either you be stupid guy or you be small boy when we be fifteen years na trips for us. say you collect money from girl. yeah Yeah, but people where they used to that thing, they just they entitled to that thing. Say no, oh, then you be stupid person. How you go be thirty two? They collect money from gay. Where they worry you? People they like How that. You go be twenty eight. They collect money from gay. You go twenty five. They collect money from gay. Where they do you? You know, you know, you know, it's a big package. Now then, now then, everybody just need to go stay worry at least for a year. <laughs> because for worry, you know if talk that kind of thing for where men sit down, they say they, your girl give you money. I, I talk about men where get money, where get anything. I just talk about men where just sit down, they talk football, they don't get any future. Mm. They all sit down, they oh, talk football. Oh, because they don't get future. they, they judge you where they collect money. You don't understand. <laughs> Person don't get money, self, we don't get anything. Once you come and you fresh finish come and they try to smart for that kind of person, go tell say where you you be like say dey collect money for ogbo when you give for chance e eh, sure if you say you get one style eh, my boy you no get any style o sure if that girl like any other person now all your doings don end sure you only down you need that dey beg am but na the truth be that to be honest you need that. you need that dey beg am that girl like this you need that dey beg am e better for you to dey collect money from your guy man that one na say understand understand you na know mm. how the world be It's a man's word. Yeah. Fuck. Oh, God. Na real life na. Oh, God. It's a mass word. Yeah. But na Lagos boys always dey get this doing. So, say they go collect money, from, collect money from girls. They feel say that they woke and that they progressive to that point of collecting money from. If you go all the Igbo side and all the Delta state, all those, all those kind boys, they no get that orientation. Na taboo orientation. Say they collect money from girl. No be say they collect money from your wife or you collect money from your girl wey you don dey friend for long wey you don mm. do things for no be that one say you just dey collect money from girls so na just guy na taboo doings be that no dey do all those kind things all those guys for many things talk say my pride all those things na wey wey worry you. guy i no like okada wan come. why you dey do that kind thing you know how that girl go dey feel for inside her mind. make i tell you even if she no feel anyhow even if you don't feel any. I just feel like today. Oh, my guy said not tell me that thing. One of my guy where I get for Lagos here. He, see, you don't understand. Now, I give am this orientation why they talk for here. And I mean not bless I just they talk am for nonsense. He tell me say, yeah, this girl eh, say the girl na the girl come from one side, the girl no be Nigerian girl, the girl na all this white. You understand or mixed or one thing. Say the girl eh, say they go dey talk for you know the girl go just dey wan raise voice anyhow uh, every time they tell me the thing i go always dey wonder say why your girl go just dey raise voice for you guy one day that guy just tell me the real truth say i know that because say sokata she go just dey give me some she dey she dey she dey give me some money or she go dey take me out or she go mm. dey do this for me and i say Oh. I say, well, you sure up. Now you don't go give her that leg now. <laughs> sure. Now you give her the leg. That leg where she gets to. Now you give her. Because it e better say you na 20 naira you get but you be man inside that 20 naira na very toxic na wetin dem dey call toxic masculinity be that na im we be but we be man regardless shu na na but you be man you be man if you get 20 20 naira 100 naira na you fit take survive you get 100 naira your guy get 100 naira na only 200 naira una get una dey use una dey plan that 200 for the next two weeks see mona sow garri mona chop chin-chin mona buy groundnut but for inside that one una be man for inside no be say you go dey go go go say the girl come now with twenty thousand. Yeah, wait. One girl wey you just dey weep. Wait, think of this one now. Say, now you get person wey you dey friend, and na friend, but na just dey start like that kind of one year. No answer for wait, money. Wait, na no say me you ask am for money. Na we say me you ask am for money. Most of these things don dey start with say person dey ask am for money. E start mm. as say the girl dey just dey do giver wait, make I land. Mm. So now this one now, so the some people just get bad character, and so that they, some of them they know say they get bad character. Even guys they do this thing, not be gender thing. Mm. But think I'm from the other side. Say okay, woman now. So and this woman know say she get past you, like it they obviously she get past you. Mm. So she can't offend you now and then she won't go apologize and now she oh. don't know she don't know how she go take apologize now she buy you, things now she buy you things it don't happen to me for worry This time, if I even be small, wait now. I should buy you things. Mm. You gonna promise you say, "Oh, I know we'll do like that again." If you need anything, just make I know that kind of level. Mm. Now, hmm. where the door they open for all this kind of thing be that? Now they tell you so. See me now. When I did worry, this time now be like, I did about nineteen, twenty. There about. I was about to want come Lagos that time. I get this girl. This girl now, nah, all those girls were senior me. a couple of years, not so much, but like a couple of years, three, four years, thereabouts. So, you know, say so that time when we did worry, we don't get so much plan for ourselves. Our plan also wake up today, go where all the boys gather, talk football, talk football finish, come back to us, shop, shop finish, go where they talk football again. <laughs> Wait midnight, come, sleep wake up again, do the same thing. Mm. That the life where we live. But we like that life dying and the best life where we live that time. we <laughs> and that go to difference no day. <laughs> if you check our pocket, eh, zero cash, one of us get guests. <laughs> How we say they live with the guests, we don't know today. We don't know. But we say they go bar, they go drink, go. Oh. How we take get money? We no know. somehow some way you go old you go dey drink on credit see brother either your uncle na get the pass or oh, that kind level or today this guy go one kind work maybe he go one kind work for one place na he go buy for everybody you understand something like that but na just boys life be na we just dey live i come get this girl this time based on say she dey older and everything she come on the one give me line of say shoe every time i come na just you and these guys wey una just dey gist one funny ass gist mm. or one thing this that that one day o oh, she always give me the line say ah, ah, i i no understand o oh. this na all una dey do i say wetin concern you wetin be your business abi relationship don tire you i say fact dey go as dey go as we go get this huge argument from that one get this huge argument this that that that that he come wan apologize now I buy things, come, buy this, buy that, buy this. I just said this time I just stay my grandpa's house, me, mamus, obese, this. We be like how many boys? Our opposite neighbors, they get they be like how many boys too. Sometimes they come our house, come stay with us. You know what I'm saying? We go just day. If we get like one show, every boy for the house could they use that one show? shot. one Wait, single shot. Wait, spray I be roll on. I talk about spray. Okay. Uh, <laughs> body body spray rather. Everybody gonna use that one this thing until finish. Once that one finish, we'll buy one again. <laughs> one single one. That's the way we just dey live. You know that's that. Nine, this guy just feel like say, oh, say this and that. Say because of say we don't argue and we don't make up on one thing. Yeah. and she just go buy me a whole lot of things like this. Buy you sure? Buy right? me. I don't even remember the things, but she buy so much things inside this huge nylon and everything. You understand? Buy me so much things. It be like say I no come dey around or I dey my uncle side or something. So she don't wait, wait, wait. She no fit. Now she call give the guys where dey the house. Like she, give God. like the mammals, give all those kind guys. You know understand? as i come back then they tell me say i know that kind of thing then they tell you say ah your babe buy you something man ah, yeah. na dope girl just say ah aṣawo your girl buy you things o oh. <laughs> make you take care of yourself <laughs> as as you dey enjoy for your life so don come dey bring the things come outside one one say ah especially your girl buy you your girl like you o oh. <laughs> see as dem dey tell me the thing say eh, be like say smoke dey come outside for my ear say but in as much as say they dey use the thing dey make joke for me say my sister dey curse me and everything yeah. the underneath thing for me na just say like you just go just go buy me things mm. buy me if na my birthday na yeah. different thing you know say if na my birthday be this i no get wahala say na my birthday but no be say you like you dey sorry for me We one way go dey go buy me like, who tell you say i dey about to die i no dey about to die i, I dey very alright for the life wey i dey. You know, what so like I did very, very okay. Then I had my life at that time. Mm. And I really like my life at that time. I don't want to make any gag what they call it feel like say you dey sorry for me or you dey do one thing or this or that. Generally, get you collect are you no collect. No, End of the story. You I give her at too. Oh. Yes, so. Oh. Serious? I wait for her to come the next day. I tell her see me she come the next day. She come back the next day. I give her the things. She cries so much. What? She cries so much. Cries so much. Disturb all my guys about the thing. Tell all of them. But I know if you just collect that kind of thing. Uh, like you know, you know, sit down. For for that kind. age when you there, me i go collect them. i, I no go too think about them like that. no by that time already we already our balls don already big we already get huge balls we already they shoot out better sperm Should like i no fit just i no fit just go collect am like e no dey well if na when i be sixteen years when i be hmm. sixteen mm. years our cruise na say oh we go we whip this girl we collect the girl money join like that time na just cruise give your shawo you no understand that time all your guys be like fifteen sixteen years now we dey date we dey whip older girls and everything so na like some kind of cruise. you no dey participate for. you no understand Una, like, dey, una they willingly participate for sexual assault. Yeah. <laughs> you don't understand? True. This one, after you don't whip the older girl finish, and you will come back and tell your guy, say, shoo, no see that sister. And knock all in your shit. And they <laughs> knock in your shit. They say yes, that they say correct. and <laughs> they knock in your shit. They say yes, that they say correct. True. That one, if you want video the, this itself, you want you want sort of get evidence. You know, understand to tell your guy say, oh, more killer, killer. you know, understand that kind of one. If you they give your guy some, if now your ass now it happen, you they give some of your guy two percent, your two percent, now you come, you open small of the window. <laughs> Mamus like all those guys <laughs> Which kind of movement with that one? Now? You don't say go spice more. If you notice they see that, go No, you go just buy, to your side, they go after you see like five minutes, you go meet your guy say, Oh man, I'll try this guy, yo. Oh. this guy is best. This guy is best. When I get problem, this guy is best. When I, when I bring in eh, that problem, this I think I'm bringing. This guy is a bad guy. as you come outside like this eh, they go dey hail you you dey come outside with like boxers and you go dey sweat <laughs> you go make sure say you you no wear shirt come outside you no wear trouser you go come outside with boxers your pig go bend go one side. oh god as you come outside there dem go dey hail you say <laughs> shu importer exporter cocoa water Shoo! dem say at that point dem fit do your boss dem say no try am o oh. <laughs> no. I tell you. Oh God, I beg. To come grow up like that, then come be old man. Come go dey allow one girl come dey give you money. Why? I gotta die. <laughs> I beg. <laughs> this guy, I beg. <laughs> I rather die. Like literally die. do they talk? how you go allow one girl dey give you money like no cruise for that thing no fun for inside because when cruise and fun dey na when especially when you be older person when cruise and fun dey na when you dey give girl money you when you give girl money you, you dey get some sort of your back dey raise. but me i no i no believe to dey give girl money sha. Sure. Eh? i no believe in that to dey give girl money why. why you no dey give girl money. if maybe if na my girl but if not just normal girl i just give you money why. wetin be just normal girl you just give you money why you go give him money if you dey whip the girl why you no go give am money why i go give you money like i dey pay you for something you no dey pay her for something but the fact say una get together encounter eh i no go give you anything take something make you take no at that point na you you just dey use style dey pay for prostitution at that point whether you like am or not you dey pay am to go go where? So go her house. So if Nami come Quick. her house, she go give me money to go back go Then my house. mistake. No, they go get her. I know. They, I know they give you example. I know inside they go get her house. If Any I boy, go her house, Any boy where go get her house, make you just do. You just open yourself for whatever. it should be whatever. Like you expose yourself. Anything fear happen. You know they in control of that situation again. Always make sure say the girl they come meet you for situation where you feel control. No, you know you just go get ass. house. Now you go get ass? house. What if, what if as you go ass? house? Now her mama come na her senior sister come na her senior brother come na her boyfriend no no be that kind come. maybe i dey think of am um, now my guy They don't use two by two don don knack am better one rip him because of say waiting. you go get house go get house i don't give um, story two of when i go get house when i did university mm. when asthma attack hold the girl <laughs> hold the girl hold the girl sister the girl sister do <laughs> I say, oh, you know, oh, you know, oh, you know. But you see Colette that night. Yes, sir. Not be you. You see Colette. Yes, sir. Where everything not calm down. Yes, sir. But I go very early. <laughs> like, all those guys see something there. Eh? I don't dust my slippers. I don't. Like, I get a couple of experience but where athletes are saying no go get ass. So, oh. like, apart from even that asthma one, mm. I just I don't go I go wan get house for university. Now university now I take learn this thing, say no go get house. I go wan get old stay too for university. Where be like say, she just dey go wild. Like Oh, you don't tell me the You understand? Like the yeah, experience yeah. no be You don't tell like, me. Like it never be sweet experience when you go get house because you're not in control of the situation. But that's one way you talk. Now if she come your house do the same thing, what you go do? No, no, If you come your house, I tell you, you must behave yourself to small extent <laughs> for place where you don't know. Even small picking small pikin wey dey cry anyhow if you carry am go where you no know e dey calm small you no go just dey do anyhow no dey go get house o you go get house see anything fit happen never go get house before you be like say i don tell you that one now i don tell you the one the the. you dey sleep like this early in the morning one guy man go just burst the door enter you dey with your empty prick and everything dey like that one guy man go just open door say ah how far she dey go you get <laughs> you, you get bonvita <laughs> You should look the guy like this. you look the guy. Shoot. Now, so now they do for you. Person need a knock. Who? No, nah. No, not go get out. Always make sure say they call meet you. If if they no fit come meet for your ass, find one, go your guy ass. But my rent, own point, my own point is this, you, you just carry me reach here. Now see me, I know they pay any girl for anything. like you know they pay you know they call am pay wetin be pay. oh i know they give you money abi talk am like if na like that you wan talk am ah, if na the language pay. yes na where you dey pay I you go say you no dey pay any point, girl. i no dey give any girl money like if you come. You na come. why na why dem na why you no go fit fuck dem back to back. eh no wahala na no, no, no be by force. you sure sef after you don fuck dem finish when dem go in dem say this nonsense boy wey go meet, he short anyhow, uh, short boy, short prick. You not know, even like I don't like all these kind of boys. Not even that one. Give, that one a fallacy. You know, you not even you not even give me money for even taxi or anything. Ma tell you, once you get a go, only you go. You use sense. If you get a smoke, go, you can say, oh, let me buy loud for you now. Oh wait. no get me wrong for example ah, now let me buy loud for wait, you wait no get me wrong because you know why wait una just exchange something na nice especially when you like the experience wey you get with the guy as guy man always offer to give them something. oya oh, yeah, wait no be when you be small boy if you be small boy take your wing, go you be eighteen win, years win na win you be seventeen years take your wing, go but when you don dey reach twenty-five twenty-four your balls don dey get better hair you that time you no fit dey do all those things again you understand now you don dey reach one Me, point where be like say make i tell you one make i tell you one you thing you need to give them some. maybe we dey paint different context for me for this context of like say oh I know they do this kind of thing, so maybe now why it e dey alien to me. Yeah, now why you now why now you talk like that? Yeah, now why e dey alien? Now why e dey alien to me? If the person wey dey fuck girls normally, where you need to really get to friend them, like like una just the vibe. Mm. You know it be just say vibing, vibing na uh, shu vibes na inshallah. Not trying, am o, shu. The guy just can just go vibe with you just like that. You know the amount of of respect and of like and of doing, especially if you say you get, she just come just day with you when I all relax drink small smoke small but the do is na say when you come i suppose take care of you when you come my side like give you like that one no be e no join the package e no join the package so i go still go i still no no like e no join the package that at default thing even person where they craze if person come meet am for your house e go take care of the person and then na craze man so you no fit count yourself say you do anything for that one Now, na say the uncle wey you like when you small no be uncle wey be like say as you dey go he go tell you say ah uh, temi come and take he go give you one thing no be that uncle you like na that uncle you go always prefer the uncle wey dey give you something na the way you just wan sort of put your, yourself for better position mm. no be say anything o no be say na must make you do am o but yeah. na wetin make you guy man you wan be but, guy man wey dey run things but i don i don deal with person this na the way wait, to do am wait i don deal with person for example now And I understand. See, now I say maybe in a perspective thing. And second of all, I know they live this lifestyle. So I understand, say, if he they alien to me. But I don't deal with person who don't tell me before. Say, like, if you go see guy now, like, I need a vibe. And the guy give her money, she go, be offended. Like, see. Let me can tell you, you need to pay them. Like, you need to, you need to give her money. You know what I tell you? As she go now, if she smoke it go normally, you tell her, say, oh, let me buy loud for you now. Mm. Say, eh. Say, yes, now, let me buy loud for you. Sure you know say loud quarter ounce na like forty-five thousand. Mm. the oh, <laughs> one wey you dey smoke o na the one wey you dey smoke <laughs> na your level na your mm. level na im be that price. quarter ounce na like forty-five thousand if you give am forty-five thousand to buy loud or if you actually buy the loud for am now mm. na just good thing na as e go now i go smoke loud with your friends how you take get the loud eh i go see one of my friend mm. una friend una be una really be anything yeah. but e just buy loud for me e dey cool mm. you no understand. or say they go now. I feel like say that idea make more sense than say make I offer you money. No, now it's say you know they offer anybody money. Like you just tell and say as they go, ah, let me or as they go now you tell and say oh, um, let me pay for your cab. Let me just pay for your cab. Say eh, no, no, I can't. Say no, no, no, I just pay for your cab. No worry. Mm. You know, say a cab could be like ten thousand, highest thirteen thousand, or fifteen thousand, whatever just transfer like thirty, forty, fifty. mm. some people transfer like seventy, eighty, depending on how your hand take or mm. reach you no understand you just you just dey do am eh just for say. oh you dey you dey use am dey wet ground for next time. see na the na worry dey call showing walking. oh you god you dey show walking <laughs> as guy man you gats show walking and and working now no mean say you go show am for high level you go show am for the level where you and that girl dey mm. if you and the girl now dey on twenty k level you go just show working of twenty k mm. if una dey on million level you go show working of one million or mm. this million if you if showing working for una two level now na five hundred you go show working of five hundred k if showing working now na fifty k you go show working of fifty k na just to show working because once you show that working now like mm. this na say you transfer the girl that money ma say una level now na. na two hundred thousand as she dey go night plan say oh there's this um, bag i saw one thing one thing one thing let me buy that bag for you now you just send her the money to just buy the bag yeah. you no go buy the bag most of the times yeah. you just send her two hundred thousand you just send her fifty thousand e go just dey so happy as e reach as na only and i go call you tell you say you no be small boy again wey I say girl just dey look you say oh i, I wan fok this fine boy fine boy this this this very this one now una know say una be two adults wey just wan do vibes and inshallah you no understand as e go now only i go call you now say oh going to my house o oh, thank you for the money for the bag eh no problem after two days only i go call you again say what's up how you doing say eh i'm just chilling o oh, nothing serious let me come and see you now let's just chill together only adult he enjoy the last vibe mm. he go just come again just go chill again this second time now you no need to give am anything Now wait na why worry dey show am dey talk am say show working you just you no need to give am anything now e go just come dey with you come with your own cab go or drive your motor come go back do your own things You just happy to dey with person wey be like say na guy man mm. wey sabi run things. dey appreciate say e dey around. you understand you know say e dey with guy man you know say no matter wetin happen i dey with guy man e go fit handle things you understand no be say he come meet you una do everything gbegbegbegbe una fok finish oh ah eh, okay na we we'll see na eh, later na eh, later later eh, well done eh, okay now i go you no give her anything two days later now you call am back again say eh, what's up na eh, are, are you around see eh, i been missing you since o oh. na mugu you be. but if you if you that kind of person wey no dey give no be you go go meet the person say oh how far when you go come you don't get that right now. Not the talk so like you you you just cancel any right of anything no, because, once you know no i feel like say people they their own doings They where say the person he call you back me i dey look am from that perspective say i no give you anything you come mm. and everything and you call me back and say ah what's up let's hang out. okay that scenario too na still another scenario be like say the girl na fit come meet you she fit just enjoy your company your company yeah. she fit call you back again say what's up let's hang out she go come una hang out again she go go another day you call am una too enjoy na see before una do that thing four five times that enjoy wey una dey enjoy una company she no go enjoy am as much again. no dey talk for another person. He no go enjoy am as much again girls dey dey wired in one way and na why i know say na why you dey talk like that because you believe say they dey wired no, the no na the fact be that some of them eh they fit even get their own money but there's just one day with boy where just fit be guy man they just wan dey with guy man make guy man just offer to do this mm. you say many girls wey you dey take go dinner or you say they no fit take theirself go dinner many of them fit take theirself go dinner they fit do this they fit do that for theirself now nobody dey talk say they no fit do that but they just wan dey with guy man they wan know say this person wey i dey with so no be mugu <laughs> why you wan put yourself for mugu position oh you gats offer like now i tell you so you gats offer girl something the only way wey girl take dey look man with guy man eye or with one kind eye na when man dey try to offer to do oh, things. oya wait make i carry you go back so how you think say person dey land for the space when na him come dey request sef say make the girl give am money if and e dey form guy man Now they say so that person no be guy man, that person na mugu. He just feel say na guy man maybe because of say he do dread, he dread long, he pack he dread. he, <laughs> you understand? He, just get for him mind na na bad guy he be. But if that kind of person sit down with other guy men, mm. when he see wetin guy men go dey talk, he go know say na mugu he be. because na only mugu na dey do all those kind level na dey talk say oh you dey you go dey go collect money from girl you go dey go turn up you go you no fit dey with guy men then you go dey talk all those kind things make dem go dey hear you say see wetin this guy dey talk but you go shift go back shift go back go that side show wetin you dey talk for here. the picture wey i dey face na like oh. say una dey bar with people na dey table eh, nah. person come tell you na you come tell me you comot for that table. come shift go this <laughs> side show which kind talk this guy dey talk show this guy na your guy na you bring this guy come no you bring this guy dey come our guy chicken o show you know like that guy just fit say na guy man maybe because the kind guys wey e dey with yeah. if e comot for a circle go another circle He go realize say shu dem dey run am like that so, and if it, and when he go see the way girls dey respond to them, mm. and how girls dey respond to these guys he go realize say na mugu na dey be because the way girls go dey respond to them, and the way girls go dey treat them, go dey very different from how girls go dey treat these guys mm. who dey offer to do things girls just get one kind of respect for you like na default thing. Mm even for your house for your family no, the moment you start to dey offer to do things yeah. say oh you wan bring money to do things they go treat you differently it's true na just the way e be when they talk say money stop nonsense if na nonsense talk they dey talk mm. na real ass talk very real talk true msn orisefemi talk am money stop nonsense you know wetin you don see before you get that kind of thing na sekolebe <laughs> true no try am o. get, get no, they very materialistic and very superficial about all these things. I, I feel like saying that even true, even even even the true. I don't know of sure. another society, but African society they very true because where where where if you where? think um once you start to make money, even if they don't ask you for a house, maybe say you yes, just nah. say maybe one person they come trouble now, maybe like NEPA now. Just they come one day. One day say, say, then I say, sure, wait, how much with the money? Say ten thousand. So yeah, take. The day you count that money, give that NEPA man, mm. your mama look you different. straight mm. no mark for her mind go to say oh my pikin na actually guy man oh, mm. na actually <laughs> oh for warri dem go talk say e better to born thief than to born swegbe na tell you talk for warri say e better make you born thief na tell you talk for my side of warri say see e better make you born thief arm rubber than say make you born swegbe why you go better make you born thief because <laughs> if if things dey happen for una house if e dey red if una house dey burn if emergency dey thief must always dey on the <laughs> on the move. oh god abeg. thief must always dey on the This this podcast is not tifo. This podcast doesn't support tifo. Anytime I go <laughs> tifo. I have to tell you that like I dey show me say e dey literal. Nah, nah, very very. Person go go translate and I go translate like literally. Say, uh, eh, say they say make go be. I am go eh, tifo. No be literal something. You know, but when they talk say like bad as e bad, mm. e better to born because the, the example they go give na say for na house dey born. Thief go just dey very reactive to wetin dey go on You go just know wetin dey sup mm. go just know wetin to do but swegbe swegbe na swegbe e don chop im mama full pot e dey sleep dey snore the house dey burn all their property don burn finish mm. Shoot. so you no go fit go put yourself on see boys wey dey watch this podcast see, i dey do a lot for una see all these all these gems wey i dey throw oh god no be say una be my brother or sister or one thing i no dey throw gems for una you no fit put yourself for mogul position with girl in if you feel say you dey dope position eh wait until you and that girl get one kind disagreement then see how she go take respond to you respond to you like say you be her younger brother for her come on girl no so just smelling mouth see e get zero respect for you zero respect these big balls wey you carry person no respect say you get big balls she no na you gats always position for yourself for somewhere where be like say girl gats get some level of respect for you i don tell you say make you go dey make you go dey bad down for your one thing o but mm. you gats if you be man if you be boy you gats position yourself for one kind position wey be like say whether you like maybe beyonce maybe rihanna maybe they gats get one small respect for you you know my uncle eh he go tell you say see nobody say if you like make you be obasanjo make you be anybody na wetin dey tell us o oh. say see make you be anybody anybody where you be you no fit just go tell me nonsense like i know who i be i know wetin i be mm. like na just wetin you gats know who you be and wetin you be you no fit go put yourself in one kind of mumu situation na think am na wetin come make you man no but wetin come make wetin come make you man. i no talk say i no talk no be. balls no be, wey you get goat get am prick wey you get goat dey get am animal get all those things na the ability to get some doings get some doings about things na all those things that make you man you gats get some some doings about yourself na wetin dey sup Should you wan go put yourself for mumu situation now make i say everybody suppose spend at least one year for worry at least one year your orientation go different trust me <laughs> and, or oh, maybe not just everywhere for you. Oyigo if you go stay every kind place for you, you go turn thief <laughs> maybe maybe my area <laughs> you no need to stay oh God. maybe you stay my area my area na thief no plenty thief no plenty you oh I God. tell you na just normal guy men like guy men na plenty for my area pass you e get one of our bros that time eh he dey collect money from me Get all of us know. Now, very correct bros. We like the guy, die. Very correct bros. But everybody sort of knows say they collect money from a girl. Like now regular thing for him. See, if they friend your girl T, like now your girlfriend, mm. una two feet they deal those kind of situation where like say una they provide for una safe. That una una I did that also. Yeah. If she they also want kind of thing and she get money now, eh, no wala. If maybe you also not do now, not just eh, work out. Eh, eh, like una too already did that also together no be that one with the talk o na who just they go around dey feel say na fine boy just they collect money from girls or those kind things guy you no be fine boy you no go mumu that thing o wetin you they talk say you be fine boy you be mumu so you be gay? oh now gay now be fine gay. boy no fine for inside fine no day when you don't cross one age sure fine no day e come out when you be boy fine nothing like that when they say oh this guy a fine guy, this guy. Actually, see that thing. You know, day when you cross one age, men they love for waiting they feel bring. True. Waiting you feel offer, then why they love you. Your mama, your parents, your anything. But you don't need be money all the time. You don't need to be money all yeah. the time. But now waiting you feel offer as mm. man. Now why people day for you. Now why people love you. Mm. Gay, they feel love you for just being gay. Just say you be gay, they love you. Should man will get the whole world, go carry gay, We get nothing. It just love you. You just be fine gay. You just get good character. You just go shush. It just love you. Your mama, you, you just be gay. You just be a baby gay. She just love you. Your papa just love you. Ready to take care of you throughout your life. whether you marry you no marry your papa dey there na my pikin be this boy reach one age you no be your papa pikin again you be one nuisance wey just dey dey dey eat it things dey dey you understand dey try to destroy im name wey don manage build <laughs> so the quicker you just know say that na how they go take see you the better for you they no fit just love you like that say you be man I don't know who don't talk this thing in a more. Nah, Chris Rock. Uh-huh. When I Chris Rock, I know Jordan okay. Peterson or one person. But even Chris Rock don't talk about you Like very funny one. They say not only women, dog and uh, children. I need they love unconditionally. love unconditionally. Man, you need to get unconditional love. They only they love you for waiting you feel offer. If you don't feel offer anything, guy, forget any love. That make you say many men they go ask them, love and respect and uh, love and respect which one you want they go tell you say respect because respect, when you use the love because they no get anything wey they wan do with the love respect me make you dey give me chance make you dey do wetin i tell you make na wetin they want <laughs> oh god <laughs> you say make you dey give me chance respect me other ones they go ask them say loyalty and love which one you want they go say loyalty mm because dey lawyer make i know who i get for god o love for those ones na na fleeting or na wetin eh, emotion you no understand so when you be man you no fit go dey go cut dey cut up in in love say oh me i dey cut up in love if na that one sha but say oh i understand say oh she love me na why she dey here she love me so much bro you just dey you dey waste your own time <laughs> because she go form like say na one argument or na argue so but no no say don tire for you today na master class in in worry doing no not be master class in worry na master class in on how to be a man how you how to be a man for your own worry doings na no be for my own worry doings na man in general because no wetin i dey talk so no be wetin chris rock still talk when you dey talk so no be wetin jordan peterson still talk wey i dey try to tell you so dem no dey give man unconditional if you like speak am for igbo for yoruba for pidgin english for normal queens english for american english anyone man no dey get unconditional love who fit even offer you unconditional love but e no go still offer you na your mama but once you e don dey go e dey go you e don dey reach some you don reach thirty you don reach forty mm. which unconditional love she wan give you man like think am na. Uh, which unconditional love she will give you? Should, you guys, you guys bring something to the table. Mm. Should, nah, you not say as Joseph they come early. Nah, if you fit to say I love him, I love him. They come early. The day where the day where he not come early, <laughs> all the love don't die. you go say they call am. All the love don't die. The love, eh, it break like like Stone Cold music. bang bang bang bang. but now i love and die dey come early as i go as i fit tell my girl i fit dey tell everybody say shoe say you hear this guy eh when he work with us now eh? see the guy dey come early the guy eh ah see the guy dey burst my brain shoe i fit love am dey say i'm mad why i love the girl because he dey offer yes. you something wey you like right yes. now yes na man love be that na when you dey offer person something shoe but girl brother girl fit just come here sit down here just sit down dey pretty dey show me big breast big yan big everything as i dey talk like this guy by the next day i go tell you say this girl na the most important thing wey we don do for this <laughs> podcast <laughs> nothing wey we don do for this podcast important reach this girl oh wey just go sit down here dey look pretty i tell you say i dey get ideas since when this girl start to dey come eh <laughs> ideas dey come my head na just the way e be she no go some girls eh yeah, they want offer things to. Uh, now I like some girls. I like when girls they take upon themselves to say, "Oh, make I just say offer something." Like if you come to get. now she will decide say, "Oh, she won't pay or she won't." Some girls they do a mass, say that they try to set you up so that when they pay this one, mm. you go say, "Oh." They get that kind of orientation. You go say, ah, you because because if you be girl and you do this thing, trust me you burst the guy head say una comot una go shop for one expensive place una pay come una be na like whatever hundred and something thousand whatever now you be the one to quickly offer your card or the guy come go peace come back you don pay already say you don pay He go tell you say ah why you pay na ah no no no no no no no no He go even call the waiter sef say come come come ah is there any way we can give her back her money wait i go say no say say eh say there's no way if he want well well make he transfer and give you back anything wey he do but once he reach he house mm. the way he go take tell the guy say omo um, i dey see na the dopest girl now nah, just comot be the dopest girl just because of say you just offer to pay for this thing from there you fit no even pay for anything again but that thing go just stick to that guy brain say. you do this thing one but day. But me, I, see for this thing you know, I, see rabbit hole for this thing where you talk so. Uh-huh. Because now the thing where carriers come here now the gist where carriers come here now. So now I, one one girl just think and say, oh, like nothing did there, make I just pay for this one now. Mm. And you just sort of go prove to one idiot say, oh, you get money. And that one cause just they ask you for money. If you be gay, boy, they ask you for money. You never, you know, you you need and you Ujeto God tell, God tell you say that one a mumu boy you don't need me to God tell you. God dey tell you to the next morning say oh like he appreciate am oh, but like he sort of get some issues. See, he get this one. that one now you yourself you don already know say ah thank God say you don't find out say this one self no get sense mm. make you end and this quick make it no too tey. because i feel like saying na why many girls know the offer to pay nobody say like plenty people no be say they no get the money nobody say the money na no, be the many girls that no be why they need the offer to pay oh, many girls just want to make you the spoil them. make you be the one no, to take care of them. people like make people they spoil them. They also make you they take care of them. Not be but wait, some people feel even still pay. Like no be problem. Like some people, for example, now if you go do one thing now they go pay 200 300 400,000 and mm. they feel like ah, let's see we drop 100 kid Have you paid this money no be the problem mm. but now they don't want to give that impression say because obviously you talk exactly say the one the one they treated you will collect princess treatment all the time so I don't mm. want put myself for the place wey dey this one go dey look me say omo this one na guy man o this one go fit dey pay for things i no wan put myself for for that place. i don't understand. if for example now you you because you no know the person maybe una mm. still dey know una sef now mm. i still dey know you na i never know whether you actually be correct person now mm. i come go offer to pay for this thing na e come turn out say you be idiot. ah you be gay. no as girl na girl come offer to pay for okay. guy But you can't now say the guy na idiot at the end of the day, Nko. And you cut your losses and go now. Anything they nobody boys they do every time. But I maybe mean, you don't use they emotionally. attached to How many times boy don't carry get commot? How many times boy don't carry get commot? You don't carry commot. You don't buy everywhere jam. Carry you commerce. Try to bend your pint. You do like this. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And go say okay, no wahala. I go let you go. He don't cut the loss now you know say okay this one no work you go wait for the next one you wey you be get cut your own loss too now una no dey cut loss <laughs> sure abi una no dey gamble sure who dey do oh, oh. who dey bet naira bet everyday na everyday naira dey win. you know wetin i see for tiktok which day i come realize say oh plenty girls now don dey bet o oh, like sporty bet dey dey pets like they dey even they write like they do video about like say maybe they feel they make fun of the loss when they get that week. Mm. I don't know how I actually see that thing for TikTok. Maybe I don't dey watch. See, they funny to uh, me. Your algorithm not dey bring out. The thing dey funny. I say, sure. you cut your losses now. Guess when they won't cut their losses. They just want, they just want win every time. True. Boys dey always cut their losses. How many guests now Joseph go don carry comot now? That carry get comot now, go don buy this, or do this, or do that. When they reach out now, the Joseph no dey run that kind of party. The guy, the guy go tell Joseph. See, I say it's my. No dey run that kind of package. The guy go tell Joseph now say no, ah. You're just a friend. We can't do this, so cannot bend my pint to no, ah no. I'm just meeting you for the first time. This is the first date. Say no. The guy go just say okay, no wahala, don't worry, we'll see again. We just na so na you just cut the loss. In how much don go that day as the girl go na when he dey sleep he go he go set blow sleep like this <laughs> he go set blow sleep like floyd but he mayweather he go set blow sleep you know how many times we don set blow sleep sure or how many times you no know, fit sleep based on say one girl just na na normal life you go just accept am nothing you get to do girls go get to go get to learn all those things. Mm might tell you one of the wicked things now where just where they are put to guess. Now when I see for someone where they talk say sex toy, they give girls diabetes now. How? How? It don't make sense. It don't even make sense. now that one na obvious like Google am. Na lie, e no dey possible. Am. How e take dey possible? E no dey possible. Say they disrupt their immune system. Google am. Google yes, am. but diabetes. Google am as serious see the news for you. I, I even feel I they make me feel stupid like that. No no but Google am serious. You know, they true show me the news they article. disrupt their show immune me the, show me the news article. response and Give damage me, make I read am. nervous system scientists warn. na yaba left na e be your need na e be your source. yes na. abeg na your source be the uh, yaba left. yes na google am if they wrong. they dey wrong as fuck oh, no be yaba left yaba okay. left na na na what, if yaba left dey correct they go put the the link to the article when they read okay no be yaba left oh, yeah, google and na yaba left na credible source of google and make we see na because i believe them show me eh believe them no wahala no no i tell you i believe them Matter <laughs> matter you i believe them why you go believe yaba left uh -uh. no be as credible source of information no be say as credible source of information i no even dey surprised you wey dey comot start from your pocket normally so no be say as credible source of information i say for this particular one dey correct because the amount of different kind sex toys wey dem dey make these days e dey incredible that thing e that thing na billion dollar industry na e wetin dey talk you no get how that thing no go dey affect your immune system and i just wan warn all the girls your immune system is in danger i know say some of una una get pink one una get blue one una get this one your immune system dey danger you know na i understand google this thing google this thing i, I google anything abeg google this thing google joseph google this thing na. you just wan believe say the thing dey true by force e no dey true move on i tell you say e dey true e no dey true e dey true joseph google whether make I, te- make I tell you the only scientific way this if dey true. The only scientific way if it true na say you dey use your um, quote unquote sex toy you no dey clean am. Na the only way wey e fit make sense be that. that one na just say you get infection. Eh, na the only the way wey e fit make sense be that. Another way where e fit not where e fit still dey true na say you use your sex stuff i use your sex stuff finish you go go use am take do ton soup. hey go. <laughs> I beg. <laughs> Joseph, Google this thing, Google this thing. This thing are true. It's not true, I beg. I tell you, not true. I not believe him. Like, true. I tell you, not true, not true. Guests need to learn how to go back to the original system where be use your finger. Now, now what is they call? Then they say call. Use your uh, finger. Toxic this thing. Use your finger or use pillow. You know, I guess they use pillow. See, and I everybody wey dey write is linda EKG blog na nonsense people dey write this thing ali mosho today you know na person i go dey believe all this kind dis thing mania. jamaica observer those people i dey go dey believe na the top search be that na those people i go dey believe the one of them make you see why go enter any of those ones as credible source of information who dey copy the thing from who dey quote their quote are from person dem no just talk am by theirself you you not sabi use google oh yeah now make i oh see am now make i read am for you i don see one wey i don't even believe them but because then too they be be bloggers at this point mirror uk so you say sex toys can cause diabetes thanks to ingredients entering the bloodstream mm-hmm. continue doctors have found that sex toys made of plastic material like rubber and latex can result in microplastic mm-hmm. entering the bloodstream uh-huh. as tiny particles enter the body, uh-huh. which can cause uh-huh. serious health effects in the long run. Uh-huh. Hold on. Wetin I tell you? Just say the act itself, not be wasting the cost the this thing, na the material. No be uh-huh. wetin I be you talk, my guy. Not the. cost. I said that the only scientific explanation. No be wetin you talk. No go put yourself join. No be wetin talk. No you talk. Did I say something like that or not? You no talk. didn't get it. talk for you. That's it, it talk. You they just say not be the sex toy. Not be the they sex toy itself. The sex toy not be cause. The sex toy if enter into your. The sex toy itself not be cause that thing where they talk. Na nonsense. The wetin dey cause am. The material no be say I talk. Which material? Na the sex toy no my this one. No man which school you go? Who get this school? Is everything get this school. you read for here just now so. Shoot. Wait, hold on, make I read. Now this, now sex toy small particle of the plastic. Now everything you talk for, everything you read. Wait. If you enter inside the game, mm-hmm. <laughs> Shoo. And then it go cause problem. I don't talk. Shoo. Waiting you talk, now say waiting the explanation where you give and the understanding that I get from the beginning, I say, oh, the sex toy itself is what is causing the thing. Now nah, waiting they cause not, No. I said is that the only explanation, scientific explanation that there is to this thing is that oh, there's a contamination or something from the sex sector itself, maybe you're not placing it well. That's what I said before. You say is that what I said before or you not? Say, you say you say the only way now if I you use the, the sector, you need to clean them. Now so they say so they clean now. Guess what? This one they say Wait small now. plastic. If you if you be science you understand this thing. Your microplastic shoe? do not just disintegrate over. It's over time as you use it. Uh-huh. If you buy pla- microplastics, for example, and use it for months, nothing will happen. To it. It's not de- it's not deteriorate. Uh-huh. Right or wrong. so wetin you dey talk then over time when the plastic na come enter inside your body na no be wetin dey disrupt your immune system. no be use be that no be when you dey use am when when the thing don dey deteriorate be eh, that. Eh, but you say na clean you say when you use am you don clean am na different thing. wait you dey use something every day for six as months. as you dey clean am sef eh e go still make am deteriorate fast too all of them go still make the thing. oya oh, wait e no go change my that own part say, you wrong abi you no wrong no you wrong. wrong i no wrong because so, first about, of all they talk about yaba left and eh, wetin you know go to your own blog na mo dey read your own if I, go, if I do go blog, to your blog mo dey read I, your own na if i do blog e go dey too complex for your brain your nonsense blog wey we no go e look e e wetin your nonsense blog go dey tell us. wey be say na the na the this thing wey you you you. you, you the expression wey i give you i dey tell you guess you're all in trouble <laughs> no mind this one wey no know anything o oh. say na science student which science student na just basic science basic science science one for ibadan na science student this one na basic science ibadan science student na science student no no people dey talk about science student say na science student ibadan science student ibadan science student no only to am o oh. <laughs> so ibadan science student na just basic science na you use dey talk like this you wey you wey see the article wey you no read am. <laughs> all of you you are in trouble if you like you get sex toy you change after six months you are still in trouble because some acidic substance inside that una <laughs> inside that una ah, toto and everything wey dey wey dey melt oh dey melt the plastic sure. so when you say you no wan use prick so say you wan go dey buy plastic so say wetin be that other girl oh yeah we talk about that but i don't know i don't know her name but i know who dey talk i don't see the clip for your twitter doing i don't know her name vector say she no need she say she need man for sex toy can do what a good vibrator can, can do i don't know one man that yeah you go first get by diabetes i just dey sorry for you after you go big brother finish when you all get fame you go get diabetes oh god your immune system man. Eh, you no fit respond you you you eh, no respond to any emergency call. This guy. I'm ah, sorry for you. Sure. They then uh, they that they talk say sex toy, sex toy, sex toy. No you, go you, find you, man. you try want me to prove your point. Say did this thing go affect women? No like, go find now, man. Now just wants be that. Wait. Now wait you want be that. Say make the also say oh sex toy that affects women so that women not go use that again. But not be true. But other materials they will not be plastic. Maybe iron. I don't know. I don't, I don't know what they use. No, no, nah, where be iron? No other materials they obviously not be plastic. Where be iron? I don't know. in it called be. I don't I don't know. Which material you don't see? When where not be plastic? Iron. Plenty other things where not be microfiber. Um, what they call them? Uh, carbon fiber. They not be plastic. They tell but you. But it could just be more expensive because those those materials they. Where they use it, they do sex toys. I don't know now. Nah. Now they talk now. You don't know. Then they give all wrong stats and wrong facts. Wait now. You don't know. Wait now. Now Igbo wey make pencil, now you make eraser. If you say na Igbo wey make pencil, yes, na you make eraser. Now person now make pencil and eraser for worry. One company now go dey now we go think and say, oh, they don't do research. Say, oh, this material, you know, they deteriorate. You know, they they go make that same thing for another another. They never make am now. Now why? Now why? Now why all of una debt is not foul? Better behave yourself. <laughs> Go back to men na oh, warning, na be this heed this warning call na na na your if i talk am say you carry us go your worry master class today na you go say no which worry master class i try to help i don first help boys now i try to help girls make dem no die you no go get problem with your immune system o oh. your immune system na dey fight for you oh. when things dey enter inside your body. this guy abeg no i wan i wan dey go my house. no no go fok am up o. i no dey i no dey into your dis no go fok am up o i just dey warn una now then one study show say oh you see you see um, this israel and uh, um, my wife this thing i don't talk about the guy doing specifically but no, to be honest i no dey interested in all i don't, i don dey see am but i just dey scroll because i no really dey interested i no wan talk about story. i no wan talk about the guy specifically because that na him matter but e get e get some things wey be like say the thing dey about e get some specific things wey the guy talk wey i know say don happen to some of my guys and i feel say na where So can people tell them, no, no, no, where you go? Na here na. Na him be this, na no be Israel be this. This one. This one. I know they read like I know if it squints for this kind of this thing. These the the, the collect this thing. I know they interested in the story. The story not be the story, my guy. You too the smart. I say I get within the guy talk. Eh, not be story be that. Not be your side of the story be that. Sure. before you dey smart for here. i know i know e dey interesting no be story. story i don dey see three i don dey see money three hundred fourteen pro max you know, mm. you mm-hmm. know all no, this thing. no be story be. say three k followers when i met all these things no. the story na regular story wey dey happen to people na if say anything special happen to them. Sure. na just say they carry their own na why i no think am as as na just say they carry their own come social media exactly and make their own their story no be any special thing go down if you read go down e get where e get where no na e get wetin happen to them wey be like say dey happen to people generally when people tell they make mistake because from the story where the guy dey talk the girl normally na like small girl na small girl wey be like say e meet. Mm. Sure. and. but na normal life when, when people dey for example now this guy go talk bad about this guy this guy go talk bad about this guy. Mm. na because say they don dey fight now na normal na why i see like say i no this thing no i no get strength for the whole situation because. no be even that one sef see one thing wey i notice na say person go go friend girl or marry girl wey be like 21 20 19 22 you go friend that kind girl or some kind person go even go marry 21 22 then when you marry the girl finish then you come maybe like change the girl life join too like do some things for her mm-hmm. and then you go just expect the girl to immediately turn 55 or make she reach your level eh, make she no pass through the twenty one where she be twenty 22 mm. like wetin you expect from twenty one year old girl wey just get iphone fourteen pro max wey just get moto wey just get this. you no expect her to go meet her friends to comot go show her friends to make dem go party make dem go mm. like wetin you expect am to actually do when you just sit down for one place like wetin be your expectation why they tell you this now? Because I get off my guy too. Where like say, he a friend, one small girl, about twenty one, twenty two too. I get an old guy, nah, senior me, by far. by, <laughs> by far. That senior, bro. You don't understand. And then maybe you go to drive with the girl now. And you know, so I can tell like say, the girl could see different cars where she like she got the point so say ah this Benz this is this I like this car this mm. you know you got to squeeze your face say, maybe you drive Toyota now and get to say ah, I like this car I like this you got a vest for all those things like what do you expect from that kind of girl like na small girl na na girl wey be like say e, e just dey see all these things for the first time e yeah. just dey get to learn all these things You you no go go expect one extreme knowledge from am you go definitely allow am grow for inside the dis thing wey dey the moment you open yourself to that dis thing you go expect things wey come from am things always come from am the way you take know say oh twenty-one years toto e go just see different from forty something years old toto e go e go get as e go be e get get things follow down one come no just go dey feel say you go just immediately Transformer to forty-five year old girl no na e no even dey fair to the smallie sef na true you gats allow the smallie do wetin smallie go do you understand she fit even call grow quickly quickly quickly sef o oh, but you your own sef when you dey like this say you be twenty something year old twenty-two year old twenty-three year old nine one of your bros just come na i give you one of the motor wey you dey use na i buy you iphone fourteen or iphone fifteen na i give you some money wetin you go do no be to go find one way to flex with your guys mm. that na wetin you go do if that na wetin you go do wetin you expect am to do like wetin wetin you feel say she go do you feel say she go just be mother teresa mm. when she just dey start to dey get all these things new she go enjoy herself definitely na. so wait wetin be the gist na so the guy dey vex say the girl dey enjoy her life. no be when i tell you say make you read the I thing. i no dey read the, this thing like I the. i tell you say am na because eh, i know that you say now this one wey this gist wey smart this gist wey you give now you know smart you know you know to you know to go front or back you no really when i tell you say difference dey for wetin dey do wetin dey wetin dey happen to them this gist na very na very slimy gist no be anything special na slimy gist like i no like all those kind wetin dey happen to them no be anything special no hold on make i tell you something the the reason why i no dey interested with the gist na say like it's just like when we talk about Obus last week, He say he he comes say, Oh my, you know they do say I know they do this online. I understand that kind of level, but yeah. to me now like I not really they interested. Now they now normal people they be. As I say they they popular. They be normal people. They just get their life. You know, everyone go talk about their life normally. Say. Yeah, so their life, can't be the, their life, not their life. But, so now I know they they interested. But from their own this, thing, thing. I don't see all these kind of things happen to people too. Yeah, like not be say their own special or anything, but now just na common thing wey be like say dey happen to some guy men yeah. once dem dey with younger girls you know understand na like common thing if you be older guy wey dey date younger girl mm. na common thing they go just you go just feel some type of way. Yeah, but e no come still dey on top the guy wey you you know say na twenty-one year old you suppose know say okay this guy go go through these things so at least you, you get that realization say this person go because of say why i know the thing na because of say i see am happen you fit say if i no know am and it just happen if to you say if i no see my guys wey e happen to if you say e just happen to me i never see am before if you say i go know that thing so where yeah, i wan know am from you say i go dey lash out where i wan take know am from i don't know i go take respond but i know but i know say i no go respond if i dey respond now like yeah. this the only reason why i dey respond now like this na because i see am happen to my guys na the only reason I see happen to them. And when I, as I see happen to them, my other guy, they, they tell me the thing. I will laugh about them. Yeah. From so from there, I could get to know, say, oh, na normal life actually. Mm. If you guys expect the girl to be twenty-one year old, mm. whether you like, you change your life, you know, change your life, you do this, you know, do that, you whatever be the case where as far as saying a small girl, mm. once she gets see, you never understand. She not even Like person don't even get social media presence normally. Out of all of a sudden, you get social media presence. It be this, it be that. So you want to make it use those things small safe. Oh yeah, that's not true. that of course he go use those things. Of course, that's supposed to be the point. of are supposed to accumulate all those things. Should you not go use them? If before to go kill us on the day in mind, not to go kill us with the day in mind. because you go dey see people wey dey dm man wey no be say na man sef o maybe other girls sef wey go tell am say oh eh, come na just na she get all those yeah. all those kind invite she no get those kind invite before na but because of whatever don go on now whether na you whether na situation whether na whatever mm. she just sort of get all those doings now then you know one thing she call shoot person wey never go strip club before whenever see when get dey bouncy and shot up for another girl girl i forget all those things the girl must just catch some cruise you know understand you gats and you gats fit allow am catch some cruise and then again e be like say you go meet person the person na church girl under your nose then the person come the switch from church girl to normal normal girl if na you sef you e go turn your eye small to be honest if na you you e go turn your eye small. but Take her Not be even that one that you think. Me, I they think of this whole like I don't understand why people marriage they always come social media like especially when they get issues for their marriage. I don't really understand them. Like, no, but there be social media people now. No, no, because like social media people go because go social media. Una go like if me and you get issue now, yeah. like not be person with the online, I need to settle them more. Eh, um, but we now will not be social media people we they get to do content for social media but we no be social media people some people their life their whole life they're online yeah you don't understand when your life now your content then everything will happen to you now. content for you to take go viral or something so you know we blame them too Now their life not there for social media because that's the, my i know if you understand that like but now why we get celebrities Now the whole point of them now so that we feel now so that they feel carry their things come make we talk make e be your entertainment yes but na him na wetin make dem be celebrities again wetin make dem be influencers wetin make dem be you fit say dem fit no dey the way you dey dem dem fit dey exactly the way you dey na dem know how you dey na so dem fit no carry any of their thing go there na but wetin how i take pay dem You no pay dem any money not to carry their thing go na e pay dem more to carry their thing go because once they carry their thing go, go make news e go fucking make news and they go be the talk of the nation whether bad whether good but at least now wetin now wetin i no even really understand be that like i no i no feel like say negative thing suppose be something well negative news dey sell better wetin sell pass pass negative news actually wetin sell pass pass because me i dey look am from that perspectives like say like no that's say we now will not be social media people mm. because you no wan carry your thing go social media you only just wan go even there. even good news sef i no even wan carry am go social media hey this guy wey we laugh last week he no die o oh, he no die wake o oh. yes he no die wake yes o oh, temi you wey dey laugh the guy anyhow wey dey talk about the guy so he no die wake how he no die wake o ola tips if you see this thing na this guy na dey laugh you last week o dey talk say you die wake o. I know that week something happened to Ram. Wetin happen to Ram? I don't know. He say he go come tell everybody something happened to Ram. Until he tell us now. She, but no, but you know, you know. Guy, like, until he tell us, you know how many people know don't play, make. You know play the audience. You know how many people don't don't use and laugh, don't use and make content. Plus you na. No, me, no me I no join no. I no I no even use and laugh. I just look am from the perspective like. Me I no join. Na old na old na wetin Skibi don na you even talk this one sef say na wetin Skibi don do for no be wetin guy don play vr for this place na wetin you talk last week na lie so na wetin own na na skibi old trick na you go pull up i no dey talk all those kind things hey god i no dey talk about skibi and oladips those are artists those are musical artists they are very you no understand you no fit dey talk about person but make i tell you something you like think am well as normal person now mm. that thing whole thing happen now you hear say oh this guy no mod o oh. okay cool he no mod i go come out come tell una why you no just tell us because they deal with am um, internally first Now e dey mosque dey pray no wahala I go help am like god go in prayer i agree say nothing uh, say something bad will happen to you Now, this guy now they call laugh you for your this podcast not this podcast is not that kind of podcast to oh. sure what did you do then madam i did me up with a guy ah that is the same as making a baby with him in man's brain and yeah, he asked me out to dinner, and I went, and that was it. You are in a relationship. Why are you going to dinner with other guys? Are you that hungry? Something is fishy here. Okay, that's not it. Okay, that's not it. He kissed me, but that's it. Jesus Christ, on the motorbike, damn it. all this time you've been getting on to me about lying and doing all these things, making me seem like I'm crazy. Don't be dramatic. Lady, are you Delulu? You admitted to making twins with that, I mean, kissing another guy, same thing. And he is asking you calmly, and you are accusing him of being dramatic. This is how I imagine Jada talks to Will Smith. I did not cheat on you. You just said you kissed him a minute ago. I said he kissed me after the Lord, the FBI, and the IRS, I fear women. I said he kissed me. What, what's going on? This is happening before. Yeah, this brother is going to lose it. Ladies. Eh? Eh? This is happening before. How? When you date with girl, night the girl, I go meet another boy. No. Never happened before? No. Oh, that's wonderful. Might tell you the one way happened to me. this na just immediately after like secondary school just like immediately after secondary school that kind this when you just dey house when you never enter uni i date one girl that time for when they stay naija at the time she stay london i know her through her brother i be through her cousin we dey the same dance crew one day na she just call me she just call me out of the blue just tell me say she get something to tell me I did like feel the watch people they play ball. And so say, they get something to tell me, get something to say very important. They, they say, what are they? I said, I didn't feel that they watch people they play ball. I said, no, no, no, go house, go house. I get something to tell you, I need to go house so that you could sit down. And then tell you. I said, okay, no, Allah. I said, after like a couple of minutes, I go, I go out. But me, I said, tell me the thing, automatically my blood already they boy. I just want to know wetin you get mm. to tell. You know that kind of thing now, you are the paranoid already. Now, Now I go house, Now tell me say, oh, get this boy. Say not like family friend or something like that. Say now the boy tell am say may call me out. See, Say but no be say like the first time when she go the boy house o. Oh. Say but she just go the boy house this time. Uh, this particular situation. When they take the boy out, the boy calls the say normally the boy never really does sort of show and this guy doing his doing before. before saying say the boy was there and the boy was come on to like say oh like say one kiss Sam this say she know say she, she not first understand first yeah, say but um, if you just if no know, just know wetin happen just see say say somehow she call us alarm say the boy call us kiss am say then from there she just get her head back na she push the boy as she push the boy na she run go that bathroom when she run go bathroom na she notice say ah her zip don come down i say wait this this story gats be inception you know that movie inception where you dey mm-hmm. where you dey <laughs> where you dey you dey move from this art to this other art mm-hmm. i think it go be some inception shit or something na something because nah she be say i go dey vex for the kiss i no dey vex for the kiss. na the lie. lie na how your zip take come down. na the lie now na the lie be that. because na only me get that superpower to you know if you tell me say one boy for uk get that super power to dey talk to you dey kiss you all of a sudden eh your zip full now your zip come down and if your zip come down finger must enter inside that hole hey god why the zip come down if the zip fit just come down why not why not come down since when you dey waka dey come from your house or one thing continue your story eh <laughs> no no but but think am how your zip take come down when you no know na wetin you ask me be that yes na. She fit say I care about the kiss. I swear I no talk about the kiss again. The only thing wey I wan know na how your zip take enter and how finger take enter inside your zip. She no tell you that one. Then na wetin happen. <laughs> Then na wetin happen. She tell you she later tell you say na wetin happen. No na. Oh she no gree. She say finger no enter and say no be the boy zip and come down. Say the trouser dey get zip issue issue normally. Okay. And say why the zip no come down for your mamas and for road where you dey go why be like say na when you dey the boy house i know say the boy zip your nika come down and i know say he put finger inside and he do you like this and na when he don do you like this reach one particular point he don do you do you do you do you do you when he don you know say na so e dey be na as you do you do you do you do you do you do you do you do when you dey go you dey one point like this you go go dey your mind say shu ake boyfriend una gbam mm. then you come push am you come run na so the story be but because of say they no wan tell you the full story finish they just wan sort of tell you in a way wey be like say you no go take vex yes na they no they wan tell you in one kind way wey you no go take vex wey be like say you go just fit just take take the thing like that so mm you fit just still continue the relationship so you fit just talk say. na only kiss na na only kiss no other thing happen but the fact say you tell me say your zip go down i know say one boy finger you and na only me get that superpower to make you just dey oblivious to say dem finger you say maybe cockroach dey crawl for inside your toto or one kind thing nobody get that superpower again na only me and since you dey tell me that kind one na there na the relationship gats end and on that note i come to the end of this podcast we we'll see you guys next week i I don't drop too many gems for now. They pay me. This your for don't, for don't put this your doing. For eh? put in me account number, but more now you still pay me because because I don't drop too many gems for boys this period. Should not be saying that my relative. Should if say na Joseph I dey tell all these things If I they write and down by now when they don write am she wan put I go tell and say see your money na like hundred thousand but now not be charge you now. so don't forget to like and subscribe we see you guys. next week. With your doings. <laughs>